iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vya ryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi uyu munsi ni ku wa mbere itariki cumi na zitanu y'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri kumwe na federike nkurikije kwanza umugwi twakinye ntiwari woroshe murazi ko ari umugwi wa kera umenyereye amahiganwa ndibaza ko natwasinze igisinzo igikuru no kuronka turafone hama ico cadufashije ngira gutsinda twege tumaze igihe kinini turi kumwe uyu ni bimenyimana albert umumenyereza wa ekipe transport avuga ku ntsinzi ya ekipe yiwe umupira w'amaguru mu nkino zabaye mu mpera z'iyindwi turangije iyi nkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye impunzi z'abanyarwanda mu gihugu ca congo brazzaville turazigakako mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana mwaramutse neza aloise umwanya ni wawe mwaramutse frederico tuyahere mu gihugu kibanyi gisirikare ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo caremeje ejo ku munsi w'imana ko kimaze kwigarurira ibirindiro bibiri vyahora mu minwe y'abarwanyi b'abaganda bahurikiye mu muhari adf ku munsi wa gatandatu niho igisirikare ca kongo catumako abamenyeshamakuru kibamenyesha ko kigiye gutanguza urugamba rukomeye n'umuhari adf hafi y'igisagara ca beni mu buraruko bw'intara ya kivu ya ruguru abarwanyi b'umuhari adf bakekwa kuba ari bo bishe abasirikare cumi na bane ba onu mu ntango z'ukwezi kwa cumi na kabiri muri iyo ntara nyene ya beni ubuganda nabwo bwatangaje jo nyene kuwa mungu ko ivyo bitero bishigikiwe n'ibihugu vyo mu karere afurika y'epfo hamwe n'ico gisirikare nyene c'ubuganda umugambwe unity uri ku butegetsi muri liberia ku munsi wa gatandatu warirukanye mu mugambwe perezida ellen johnson sirleaf w'ico gihugu nyine ca liberia yahowe ko atashigikiye icegera ciwe joseph boakai yari yatowe n'uwo mugambwe kuwuserukira mu matora y'umukuru w'igihugu ahitiye boakai yari amaze imyaka cumi n'ibiri ari cegera ca perezida johnson sirleaf yatsinzwe na george weya yahoze ari umukinnyi rurangiranwa w'umupira w'amaguru mu matora ahitiye muri icyo gihugu cya liberia papa francisco n'umwungere wa ekereziya katolika yarongeye guhamagarira amakungu kwakira impunzi n'abimukira kubwiwe ngo icyaha ni ukwanka uwuza akugana yabitangaje byo ku munsi w'imana aho amakungu yahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi n'abimukira ku nshuro y'ijana na kane papa yagize ati si icyaha kugira amakenga cyangwa guterwa n'ubwoba icyaha no kureka ubwo bwoba bukaba ari bwo buguhitiramwo icyo ukora bukanakubuza umutima w'urukundo bukagutera n'inzigo kuva ashingwa amabanga yo kurongora ekereziya katolika mu kwezi kwa gatatu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu papa francisco ntiyigeze ahagarika kuvugira impunzi n'abimukira abasabira kwakirwa yaragendeye izinga ry'ubutaliyano rya lampedusa umuhoro ucamwo izo mpunzi nyene mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yaratahukanye mu ndege yiwe imiryango itatu y'impunzi z'abayisilamu b'abanyesiriya inyuma y'urugendo yagize mu gihugu cy'ubugiriki mwamenya kandi ko kuva kuri wa mbere papa francisco atangura urugendo rw'iminsi umunani ku mugabane wa amerika aho avuka aho azogendera ibihugu vya peru hamwe na shiri ku kibazo c'impunzi nyene igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu oni cita ku mpunzi haser gisaba ko haba ibindi bice ku isi byakira impunzi kandi n'amategeko mpuzamakungu agasubirwamwo kugira abimukira n'impunzi bafira mu ibahari mediterani bagana ubutaliyano bagabanuke ivyo haser yabishikirije ejo ku munsi w'imana mu gihe ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira uyeme naryo ryatangaje ko impunzi hamwe n'abimukira ijana na mirongo irindwi na batandatu bafiriye mu ibahari mediterane mu minsi icumi ya mbere y'uku kwezi kwa mbere oyeme ikavuga ko abantu indwi gusa ari bo bafuye mu mwaka uheze mu kiringo nk'iki nyene perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump ejo ku munsi w'imana yaremeye ko porogaramu yiswe daka yo gukingira urwaruka rw'abimukira isa n'iyafuye aho yavuze ko abademokarate batavuga rumwe nawe batayishigikiye ariko yongera ko yifuza kubandanya kuganira nabo kuri icyo kibazo iyo porogaramu yemejwe ku ntwaro ya perezida obama ikingira gusubizwa iwabo urwaruka rw'abimukira bashika ku bihumbi amajana umunani bazanywe n'ababyeyi babo muri leta z'ubumwe za amerika biciye mu nzira zidakurikije amategeko mu myaka yaheze icyo kibazo kiri mu biganiro hagati y'ibiro bya perezida hamwe n'abashingamateka ku kwemeza amafaranga leta ikoresha mu gihe batokumvikana ibisata bya leta ku munsi wa gatanu bitazoba bikironka amafaranga bikoresha kuko amafaranga azoba yaheze trump mu ndwi iheze yaranse umugambi yashyikirijwe n'abasenateri batatu b'abarepublikani hamwe n'abandi batatu b'abademokarate yo kongera ikindi kiringo abo bana bavutse kubimukira cyo kubandanya babaha muri leta z'ubumwe za amerika mu kurangiza abanyetunisiya baharurwa mu majana barihereje amabarabara ejo ku munsi w'imana ku murwa mukuru tunisi wa tunisiya inyuma y'indwi habaye imyiyerekano nk'iyo itunisi nyene no mu bice byose by'igihugu biyamiriza ibibazo by'ubutunzi ico gihugu ca tunisiya kirimwo muri iki gihe
urakoze yaroyize ku makuru uheje kudushikiriza ku munsi wa gatandatu imiryango itegamiye kuri leta muri kongo brazaville yariyamirije icemezo ca leta ico gihugu gishira mu ngiro ihagarikwa ry'uburenganzira bw'abanyarwanda bwo kubandanya bitwa impunzi muri ico gihugu ni inkuru y'uwo mumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa ari i kigali mu rwanda imiryango itegamiye kuri leta kuri uyu wa gatandatu Brazzaville mu murwa mukuru nibwo yamaganye icyemezo cy'abategetsi cyo gushyira mu bikorwa ikurwaho rya sitati y'ubuhunzi ku bihumbi bisaga umunani by'impunzi z'abanyarwanda zihamaze imyaka isaga makumyabiri imiryango itegamiye kuri leta ihangayikishijwe n'icyemezo cya leta ya kongo gishyira mu bikorwa ikurwaho rya sitati y'ubuhunzi iyo miryango irasanga bishyira mu gihirahiro impunzi z'abanyarwanda ibihumbi umunani magana ane mirongo itandatu bahindutse abimukira nk'uko bigaragara mu itangazo ry'iyo miryango yashyize ahagaragara bwana rowamba moke perezida wa adhuc ishyirahamwe rirengera uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu yatangarije ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp ko guverinoma igomba kwisubiraho ku cyemezo cyayo yafashe mu itangazo rya vuba kuri icyo cyemezo ryasohotse ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi n'abiri bibiri na cumi na karindwi ku gukuraho sitati y'ubuhunzi ku mpunzi z'abanyarwanda ziba muri kongo leta yari yavuze ko abantu batazemererwa gukomeza kwitwa impunzi kuva ubwo bazaba bari ku butaka bwa kongo mu buryo bunyuranije n'amategeko kuri leta ya brazzaville kubw'ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda harazamuka ibibazo mu rwego rw'amategeko haba mu kwinjira mu gihugu kukibamo no kugisohokamo ku banyamahanga bwana eme ahmed marera uhagarariye amasezerano arengera uburenganzira bwa muntu konado mu mpine yatangarije afp ko iki cyemezo kitemewe arasanga gufata icyemezo nk'icyo muri ubu buryo yishyira impunzi mu kaga kuri bwana marera umuti wa nyawo w'ikibazo waba kubatuza cyangwa kubashakira ikindi gihugu kibakira mbere y'itariki ntarengwa ya mirongo itatu na rimwe z'ukwezi kwa cumi n'abiri bibiri na cumi na karindwi impunzi z'abanyarwanda ijana n'enye gusa nizo zashoboye gutahuka ku bushake mu gihugu cyazo cumi n'umunani bo batse ibyangombwa byo kuba muri kongo nk'abenegihugu mu gihe magana inani na babiri bo basabye ibyangombwa by'ubuhunzi kugeza mu bihumbi bibiri na makumyabiri ibindi bihumbi umunani magana ane mirongo itandatu bo bari aho nta sitati baranga nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane yahitanye abasaga magana inani barimo n'abahutu batari bayishyigikiye ababarirwa mu bihumbi bahungiye muri congo brazzaville igihugu gito cyo muri afurika yo hagati cyari gituwe n'abaturage bagera kuri miliyoni eshanu tukivuga kandi ku kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda ibihugu vya afurika vyakiriye ku buryo butandukanye ingingo y'ibiro vya onu vyita ku mpunzi na leta y'u rwanda cyo gutahukana impunzi umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika muri uganda claude munyamagana ari kigali muri iki gihe niwe yaduteguriye inkuru tumutege amatwi ishami rya loni ryita ku mpunzi rivuga ko abanyarwanda bahunze mu gihumbi magana cyenda mirongo itanu n'icyenda no hagati y'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane n'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'umunani batagifite impamvu zo kuba hanze y'igihugu cyabo kuko icyabateye guhunga kitagihari ku bw'ibyo guverinoma y'u rwanda yakoze ibishoboka byose yumvisha hcr n'ibihugu byakiriye abahunze ko u rwanda rutekanye bityo ko nta mpamvu baguma mu buhunzi byanatumye bavanirwaho sitati y'ubuhunzi ku itariki ya mirongo itatu n'imwe kuboza umwaka ushize nubwo bimeze bityo ariko uganda yo yiyemeje gukomeza gucumbikira abanyarwanda bahunze kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo itanu n'icyenda ivuga ko igihugu cyabo kitaratekana ku buryo bataha musa ecweru ni minisitiri wungirije ushinzwe ibiza n'ibibazo by'impunzi rwanda still has refugees here in uganda
u rwanda ruracyafite impunzi hano muri uganda kandi ndifuza ko umuryango mpuzamahanga utanga umucyo kuri byo umuryango mpuzamahanga n'u rwanda by'umwihariko bakomeza gushyira igitutu ku iyubahirizwa ryikurwaho rya sitati y'ubuhunzi ku banyarwanda kandi bamaze igihe babisaba kuvanaho iyi sitati bizaba bivuze ko u rwanda nta mpunzi rugifite ku isi ukuri ni uko ikari icyemezo cya politiki umuryango mpuzamahanga wafashe nyamara n'ubu haracyari abahunga u rwanda turacyakira abantu baza gusaba ubuhunzi muri uganda kandi bahunga u rwanda kuko barenganywa ubu tuvugana ibihumbi cumi n'umunani by'abanyarwanda ni impunzi hano iwacu muri bo hari n'abaje mu mezi cyangwa mu myaka mike ishize kandi harimo abana abapfakazi n'urubyiruko rero iyo umuntu aje ahunze yaba aturutse mu gihugu cy'inshuti cyangwa tutarebana neza akatubwira ko iwabo higwa nta kindi dukora uretse kumuha ubuhungiro abajijwe uko uganda izakomeza gufasha impunzi zikuriweho ubuhunzi n'urwego mpuzamahanga rubifitiye ububasha ari narwo rwemeza ukwiye kwitwa impunzi minisitiri ecora avuga ko bazavugana na hcr UNHCR, once they take a position, it doesn't, that position is not written on stone.
HCR niba yaranafashe icyemezo ariko nticyanditse ku mabuye yakwemera nayo kugihindura oni ni urwego mpuzamahanga rushinzwe kurengera ikiremwa muntu ntirubereyeho kugengwa n'iteka cyangwa ibyemezo niba rero oni yarafashe icyemezo ariko twe nk'igihugu cyabakiriye tugasanga kidakwiye dufite uburenganzira n'ubushobozi bwose bwo kujya geneve ku cyicaro gikuru cya hcr tukayigezaho icyifuzo cyacu kandi nta yandi mahitamo igomba kugira uretse kwemera ibyo tuyisaba impunzi ziri muri uganda zakunze gutaka umutekano muke zivuga ko hari abaturuka mu rwanda bagashimuta cyangwa bakicira bamwe muri bo ku butaka bwa uganda uganda icumbikiye impunzi nyinshi ziganjemo iziva mu bihugu bituranye n'ibya kure ivuga ko itazagurana umutekano w'impunzi umubano mwiza ifitanye n'ibyo bihugu ntabwo dushobora gufata impunzi ngo tuzirukane kugira gusa ngo tunezeze u rwanda oya yego ibihugu byombi ni inshuti ariko ni inshuti nk'abaperezida twe nk'ubuyobozi bw'urwego rushinzwe kureberera impunzi tuvuze ko guhera muri uno mwaka nta muntu n'umwe uzava hanze ya uganda ngo aze kugirira nabi impunzi cyangwa zitere ubwoba ku mpamvu iyo ari yo yose nta n'umwe waba uturutse juba adis asmara kigali kinshasa cyangwa mogadishu umuntu azajya ahunga tumwakire akazi kanyu ni ukurinda igihugu cyanyu cyakora natwe ntituzemerera impunzi gukora politiki ku butaka bwacu zishaka guhungabanya ibihugu zaturutsemo ntituzabyemera icyo tuzakora ni ukubakira tukabitaho tukazabafasha gutaha neza ibihugu byabo byatekanye minisitiri kandi yahishuye ko mu mwaka ushize guverinoma yatangiye kwiga ku kuntu yaha ubwenegihugu bamwe mu banyarwanda by'umwihariko bamazeho imyaka myinshi mu ruhando mpuzamahanga uganda ishimirwa kugira politiki nziza irebana n'impunzi kuko izemerera byinshi birimo gutembera kubona imirimo amasambu yo guhinga n'urwandiko rwo kujya mu mahanga ruzwi nka pasiporo kandi guverinoma y'iki gihugu ivuga ko aricyo cya gatatu gicumbikiye impunzi nyinshi ku isi hagati aho ariko igihugu cya zimbabwe cyo kiri mu nzira zo kwirukana impunzi z'abanyarwanda zikirimo nyuma y'aho hcr itangarije ko igihugu cyabo gitekanye ku bwa minisitiri ufite imibereho myiza y'abaturage mu nshingano petronela kagonye igihugu cye kiri mu burengerazuba bwa afurika cyatangiye inzira zemewe n'amategeko zo kubahiriza icyemezo kibambura sitati y'ubuhunzi cyatangiye kubahirizwa ku itariki ya mbere mutarama uyu mwaka minisitiri kagonyi yabitangaje ku wa kane w'icyumweru dusoza ubwo yaganiraga n'umuyobozi wa hcr ku mibereho myiza y'impunzi hcr yavuze ko icyemezo cyambura sitati y'ubuhunzi impunzi z'abanyarwanda cyubahirizwa ku isi yose kuko igihugu cyabo gifite amahoro asesuye kandi ibihugu binyamuryango bya loni byose bitegetswe kubyubahiriza ku itariki mirongo itatu z'ukwa gatandatu mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu nibwo hcr yemeje ikurwaho rya sitati y'ubuhunzi ku banyarwanda ni icyemezo kireba abahunze kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo itanu n'icyenda kugeza mu kuboza igihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'umunani impunzi z'abanyarwanda zigera kuri magana atanu mirongo itandatu na bane zituye mu nkambi ya tongogari iri mu birometero hafi magana atanu uvuye mu burasirazuba bw'umurwa mukuru harare mu gihe abandi babarirwa mu bihumbi bikekwa ko bari mu biturage bivanze n'abanyagihugu naho abandi bigiriye muri afurika y'epfo babonye iyubahirizwa ry'iki cyemezo ryegereje
tubibutse inshuti mwese ko muko mwabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira iri washington dc mu kirundi mu kinyarwanda ubu naho ni icagiye cyo kubashikiriza amakuru ya siporo mu burundi no mu rwanda reka aya makuru ya siporo tuyahereye mu rwanda twumviriza umunyesha amakuru w'ijwi ry'amerika jean claude munyandinda mu mupira w'amaguru uyu munsi kuwa mbere ikipe y'igihugu y'u rwanda iratangira urugamba rwo mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya afurika cy'ibihugu ku bakinnyi basanzwe bakina iwabo mu gihugu shani mu bibiri na cumi n'umunani iri rushanwa rikaba ririmo kubera muri maroke uru rugamba ntabwo rworoshye kuko ku ikubitiro amavubi y'u rwanda acakirana n'igihangange nigeria kuri uyu mugoroba mu itsinda rya gatatu bamwe mu bakurikiranira hafi umupira w'amaguru bavuga ko amavubi ari akana gato imbere ya kagoma z'indashyikirwa za nigeria hari n'abadatinya kwemeza ko kuba nigeria iza gutsinda u rwanda bidashidikanywaho ahubwo igisigaye ni ukwibaza ngo ni ibitego bingahe u rwanda rugiye kwitabira irushanwa rya shane ku nshuro ya gatatu mu gihe imiyoborere y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu rwanda riri mu nzibacyuho guhera mu mpera z'umwaka ushize perezida wari usanzwe ayobora iri shyirahamwe vincent zamwita ku munota wa nyuma yakuyemo kandidatire ye yanga kongera kwiyamamaza uretse ko n'uwo bari bahanganye felicite rwemarika nawe yabuze amajwi ya ngombwa nzamwita utarakunze kuvugwaho rumwe mu miyoborere ye aherutse gutangaza ko abakinnyi b'amavubi b'iki gihe bakina babishyizeho umutima kurusha abo mu myaka yashize yita ko bari biganjemo abanyamahanga imiyoborere ijegajega ya ferwafa muri iki gihe ishobora gukoma mu nkokora imikinire y'u rwanda muri iyi shani irimo kubera muri maroke nzamwita vincent de gaulle de gaulle ni umuntu ntabwo ari umuntu ukunzwe muri sosiyete impamvu adakunzwe byaturutse ku magambo avuga ahantu yagiye agira ibibazo akananirwa kubyigobotora ariko bitewe n'uburyo umupira w'amaguru mu rwanda uyobowe bigakomeza navuga ko umupira w'amaguru mu rwanda mu gihe cye navuga ko uyobowe mu buryo bucuritse mu itsinda rya gatatu usibye u rwanda na nigeria harimo kandi libiya na guinea ekwatoriyale amavubi azahura na guinea ekwatoriyale kuwa gatanu w'iki cyumweru twatangiye azasoreze imikino y'amajonjora ku mukino uzayihuza na libiya kuwa kabiri w'icyumweru gitaha tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare abakinnyi batandatu b'ikipe y'igihugu y'u rwanda bayobowe n'umutoza felix sempoma baraseruka mu isiganwa mpuzamahanga rya mbere muri afurika la tropical amisa bongo mu gihugu cya gabon abo basore b'u rwanda bitabiriye iri siganwa ritangira uyu munsi kuwa mbere rikazarangira kuri iki cyumweru ni areruya joseph valence ndayisenga ruberwa yohani didier munyaneza rene jean paul ukiniwabo na bonaventure uwizeyimana yari claude munyandinda i kigali ubu naho dukubitire mu burundi twumvirize evariste nzikobanya nka atubwire ibivugwa muri siporo cyane cyane mu rukino rw'amaguru mu mpera z'indwi twari turangije hatanguye ihiganwa ry'umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu mu cyicaro cya kabiri iryo higanwa ririmo imigwi cumi n'itandatu umunani mu mugwi a na yindi umunani mu mugwi b ryatanguranye akariro ku munsi wa gatanu w'indwi twari turangije ku bibuga bitandukanye biri ku butaka bw'uburundi ku kibuga cyitiriwe umuganwa Rudoviko rwa gasore hatanye mu mitwe ku munsi wa gatanu Burundi Sport Dynamique na Bumamuru yose y'Ibujumbura urukino rurangira iyo migwi yose inganya igitsindo kimwe ku kindi ku munsi wa gatandatu habaye inkino zitanu ku kibuga cyitiriwe umuganwa Rudoviko kwa gasore igihe cy'isaha umunani Espoir wo mu Gatumba watsinzwe n'umugwi wa gisirikare Muzinga kimwe ku busa iyo migwi yose ikaba yakorotse mu mwaka uheze ivuye mu cyicaro cya mbere igihe cy'isaha y'icumi umugwi w'igipolisi rukinzo wanganije na rusizi wo mu ntara ya cibitoke ubusa ku bundi kuri stade yo ku mugwa mukuru w'intara ya kirundo umugwi busoni stars wari uramutse wakira unite y'umuyinga urwo rukino rwarangiye ku nsinzi ya busoni stars ya bibiri kuri kimwe ca unite ibubanza lezerefa wo muri iyo ntara watsindiwe imuhira na kayanza united wo mu ntara ya kayanza bibiri kuri kimwe kuri stade byizigiro mu rumonge magara star wo muri iyo ntara wanganije yabandanije na moso shuga umurutana kimwe ku kindi kuri w'imana igihe cy'isaha icenda kuri stade yo mu rumonge rumonge city wanganije ubusa ku bundi na lekoko yose yo ngaho mu rumonge ku kibuga citiriwe umuganwa rudoviko rwa gasore ibujumbura transport watsinze volontaire kimwe ku busa imigwi yose yo mu kanyosha mu ntara ya bujumbura umumenyereza w'umugwi transport bimenyimana albert yabwije ijwi rya amerika icyo yakesheje intsinzi yo kuri w'imana n'ukuntu yiteguriye urukino rwa kabiri rwo kuwa gatanu uza ruzohuza umurwa amenyereza n'umugwi rukinzo w'igipolisi kwanza umugwi twakinye ntiwari woroshe murazi ko ari umugwi wa kera umenyereye amahiganwa ndibaza ko natwasinze igisinzo igikuru ni ukuronka turaponi hama icyo cyadufashije ngira gutsinda twebwe tumaze igihe kinini ya turi kumwe tumaze hafi imyaka ingahe turi kumwe abakinnyi ntitwatanye ahubwo twongereje inguvu kandi jene basikisi nabasumbije noba nabasumbije kumenyerana cyane n'ahandi umupira wari umeze neza ku mpande zose kwanza icya mbere nzoramfurusa cyane cyane mu igori uraramfise abanyegori babiri umunyegori agira kabiri acyari mutoya ndakeneye umunyegori agira gatatu akomeye hama no kuri atake murabona yuko hari akabazo gatoya nje gutumangira ibitsindo byinshi bitinjira ari umukinnyi wacu yitwa Olivier atari ngaha akiri mu karuhuko muri Kongo je nibaza yuko ejo azoba yamaze gushika ngira mu minsi iza naho nyene muzobona urukino rwiza vendredi umunsi wa mbere w'ihiganwa mu cyicaro cya kabiri hinjiye ibitsindo cumi na bibiri ku nkino umunani zabaye ibitsindo bike cyane nk'uko abamenyereza bakurikiraniye hafi inkino z'iryo higanwa ryo mu cyicaro cya kabiri babivuga emmanuel bankuwiha amenyereza lidia ridike burundi sport for africa umugwi wo mu cyicaro cya mbere avuga ko ivyo biva ku kuntu imirwi iri mu higanwa icirondera kumbure hazogira igihindutse mu nyuma urabona ko n'intango imigwi imwe imwe iracirondeza urabona n'ibitsindo byinjiye ko ari bikeya ni ukuvuga yuko abamenyereza bafite akazi kanini cyane kuko urabona ariyo nk'umumenyereza aba afise ama- aba- abakinnyi bashika mirongo ine mirongo itanu kugira akuremo cumi batangura mu kibuga n'umunyezamu ni ibintu bigoye cyane nicyo gituma ni imyiteguro ni ugutegura baracyari kare kuko amamaci urabona ubu shamp- federasiyo yarongereje amamaci nicyo gituma abakinnyi bazoshika mu cyicaro cya mbere bafise inguvu cyane kugira baze kwikosora imbere urabona iyi maci ya mbere igira kabiri igira gatatu umumenyereza agenda arabona ingene ikipe igenda iratera imbere n'abakinnyi nuko nyene ndigusaba abamenyereza bino migwi bagiye gukina inkino nyinshi kandi kera hahora nke abamenyereza icyo nobasaba ni ugutegura abakinyi bakaza bararaba abakinyi kenshi bakabama hafi urumva akazi dufise tuyo ni akazi kagoye cyane urumva abantu tumenyereza ni abana bamwe bavuye mu cyicaro cyo hasi cyane cya gatatu cya kane kugira baze gukina mu cyicaro cya kabiri biragoye abamenyereza rero icyo nobasaba ni ukuza barahanura abana babama hafi nicyo kintu kinini umupira w'amaguru kandi hatunganijwe mu mpera z'indwi inkino za kivandimwe zo kwifurizanya umwaka mushasha wa bibiri na cumi n'umunani muri izo harimwo ubwo ku munsi wa gatandatu rwahuje abamenyeshamakuru b'inkino mu burundi hamwe n'abacuraranzi abacuraranzi nibo batahukanye intsinzi y'ibitsindo biri kuri kimwe c'abamenyeshamakuru b'inkino bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za amerika
leta zunze ubumwe za amerika ziriko zifasha inzego zijejwe kubahiriza umutekano mu gihugu ca senegal mu guha igipolisi c'igihugu ibikoresho bijejwe kubahiriza amategeko mu birori vyabereye ku ishure y'igihugu itanga inyigisho z'igipolisi ku itariki mirongo ibiri z'ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka urangiye ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika muri senegal turinabo mushingi yatangaje ko amerika izera ku vyerekeye gukorana n'igihugu ca senegal mu karere n'igipolisi mu mugambi wo guhangana n'ibibazo bitari bike ivyo bihugu bibiri bifise ambasaderi mushingi avuga ko iterabwoba kibandanya kuba ikibazo gikomeye cyane bategerezwa kubandanya bagwanya amenyesha ko ibikoresho amerika yahaye igipolisi ca senegal birimwo ivyuma vya ordinateur ivyuma bifasha kubona mu mwiza n'ibindi bikoresho vyo kwikingira bizofasha kurushiriza igipolisi ca senegal ambasaderi mushingi n'abajejwe kugwanya iterabwoba n'ivyiyumviro vy'intagondwa bo mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire baherutse kurangiza imyimenyerezo yari igenewe kwikingira kurushiriza no kugabanya ingaruka z'ibitero vy'iterabwoba ku bibanza bidakingiwe cane muri rusange abajejwe kubahiriza amategeko bagera ku ijana na cumi barakuye inyungu muri iyo myimenyerezo iherutse kuba hagati ya amerika na senegal imfashanyo y'amadolari agera ku bihumbi amajana indwi na mirongo itatu n'icyenda iherutse gutangwa na amerika ni intererano ikomeye ku bikorwa amerika na senegal bibandanya kurangurira hamwe ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika muri senegal turinabo mushingi asubiramwo perezida wa senegal Macky Sall yavuze ko igikorwa nkenerwa cyo gutorera hamwe inyishu ku bibazo vyo mu karere ciyongeye avuga ko imyimenyerezo n'ibikoresho biri mu bizofasha gutora inyishu atangaza ko bashimishwa no kuba bahaye senegal ibikoresho bizofasha muri uwo mugambi ambasaderi mushinge avuga ko bashimishwa no kuba barongereje inguvu z'abajejwe kubahiriza amategeko inguvu bazera ko mu gihe hadutse ibibazo canke habaye igitero c'iterabwoba arashimira igipolisi n'izindi nzego zijejwe umutekano muri senegal atangaza ko bizeye ko ibikoresho batanze bizofasha mu bikorwa byazo byo kubahiriza amategeko n'umutekano
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi za leta zunze ubumwe za amerika mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro tubateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkundikije amakuru nayo mwashyikirijwe na aloise bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.